e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso kganye ya thekenoloji le bolemirui batho ba tshwanela ke gore ba bule ditsebe sentle ka gore re ile wa itse bomme veronica motloutsi batle ba tlhalose gore la re ka reng a gona gore re ka boela morago a re re a re ya ko pele wa itse mme pele re tlhatlhoga ka kgannye re simolole fela gongwe re go tlhaloganye botoka gore o fokae wena go ke fa o mo ambassadora wa agritech ebile ko wena o leloko la world farmers organization ke ko kae ko seong teng ko re se ka re ko o leng teng re ko seong teng <laughs> o mabogodi kamane eh pholisi mo lekae mo lapeng eh, go gotlhe fela utlwa fela ebile go na le ko lapeng le ko ntle gotlhe ke buelela mo gae ga ke re mo lapeng ke buelela ka mo eh, gae nya tlhasela ka tsone okay um brenda tlhabane ke molemirui ke mix farming and nngwe ya dilo tse ke di dirang its game farming tsa livestock farming um piggery i do agrotourism Mm. I also do crop farming. Mm. Mm. mm. So ke lekile ka gotlhe gore ke covere di-areas under go dira go netefatsa gore um eh, farm e nna as diverse as possible mm. e tle re kgone motho a tla nna kry matswela mo dintlheng tse di tsa teng yaanong ha re tsena mo ntlheng e ya africa agritech wena jaaka moambassadara um o ka tla wa re thadisetsa ka dintlha eh, segolobogolo jang ka kgolo e ya agritech mo gae gong ebile re tle re lebelele le kontinente ya aforika ee um agritech e dirilwe ka gonne e go na le a need mm. mme re bona go na le a gap mo industry e leng gore ke di-sector tse di sa buikaneng mm. o kry-e batho ba technology ba tla ka um bontsi ba nako is world class um innovation um e e leng gore ba itlisa ko go rona e ka mm. ba tle ba re bolelele gore um this innovation e tlile go bereka but how e lebelela mo rona at the farm level mm. o kry le gore ga irelevant e um eh, ga re kgone go e dirisa ka tsela eo bontsi jwa nako ba um kgale kwane e ne e le gore ba tsamaya ba ile go itirela di-innovation tsa bone go sena kopano le balemirui gore a selo se ba lekang go se dira a se tla re berekela na mm. ke so se se tla kgonang gore phisa so ga ntse e go ntse go buisana difamara le the industry tse ding tsa innovation the science the researchers ra bona gore re tlile go kgona go lwana ntwa e nosi a re ka kopanya re kgone go bona gore ke mo kae mo le gore ra fapana mo teng or ga re mo teng so agritech talks to the whole concept ya go tlisa di-industry tso tsotlhe re kgone go improve efficiency um re dula le climate change a gona eh e, e, ke ke ke botlhoko bo e leng gore bo santse o na le rona mm. ka gore Africa ya ka ka ka e santse e develop and re bua yaanong ka di greenhouse gas emissions o kry-a some other pollution from the other industries tsa bo the mining sector but mongwe le mongwe bontsi ba nako o lebelela the farming community a sa lebelele the good that we doing mm. as farmers mm. ka gore re ke rona re tshegeditseng medi ya rona gore re tle re kgone go otla setšhaba ra ja wena mabore ka ntlha lona re leboga batho ba ba tshwanang le lona yana ka gore le tlhokometse mpatse tsa rona tse fela re tswelela pele re lebelela molemirui o le o santseng a totuga wa bona gore bontsi ba bona a mme ba setse ba kgona go ka dirisa thekenoloji re lebelele ko masimong a bona re lebelele le leruo thekenoloji yone e teng um e gabedi e teng tsamarate e, balemi ba bantsi ba se ba e dirisa mm. mare bontsi ba nako o kry gore balemi potlana o the low end um eh, food producers ga mm. ba bana access to yone eh, bakeng sa cost ya yone technology ka bo yone mm. le tiso one ke ya gore e, is unaffordable ya bobedi ke go sa itse ga bone gore go na le eng go mm. ntle kwa letse e leng gore ba tla kgona go se dirisa sa ba thusa mo di mo ya bone gore ba tle ba kgone go lema ka tsela e leng gore e ba tsweletsa hmm. so ke show e le agritech ke yone e tlisang that kind of awareness gore ba tle ba itse gore ko ntle kwa le mafatsheng a mangwe le balemi ba bangwe ba e leng gore ba tsweletse o commercial and mega farmer mm. ba dira eng so that le rona re e bone gore go na leng kontle kwale ke eng tse e leng gore re ka kgona le rona gore re di adopte in our farming practices as well gore re kgone go gola re ka nna di subsistence farmers re ka imagela mm, re re re to the next level a nako e ntse e re buisana le mme brenda tlhabane ke moambasarara wa africa agritech mme wena mme brenda wa itse gore gongwe mongwe o reeditse ga jaana wa ipotsa segolobogolo jang bone ba balemirui gore e le gore ko agritech 2020 go go ba solofetseng go go berekega yang mo ngwageng ke eng se e leng gore motho o tswang ko ka moso ha le digela o tla tswa a se anyile um eh, yaka ka ke se ke buile mo nakong e fetileng ke kopa go dirisa le a dingwa ko sekgweng ka gore it's a showcase ya gore go diragalang mo industry re na le go setse go tletse eh, modumo gona anong mongwe le mongwe sa bua ka the fourth industrial revolution mm. so the agri-tech e tlisa yone kitso e gore fourth industrial revolution e rayang for rona balemi e bua le the internet of things e bua le the robotics e bua le artificial intelligence le yone the convergence ya mafaratlhatlha mm. le gore gape ke eng tse e leng gore e tlhaga from the research fraternity science le research fraternity gore ke eng ntse re lema re batla mongwe le mongwe gore a nne le re le motho a kry-e di-profit tse dintsi re re tlhaloganye gore there's actually the ecosystem ya encompasse the e, whole ecosystem ya farming mo e leng gore ra itse gore re dula le climate change re mm. tshwanetse re tlhokomele mebu ya rona re tshwanetse re tlhokomele gore ga re overgraze and then re degradise e, mebu ya rona e tshwanetse e nne e nonofile gore e tle e kgone gore fa go nna itswelela re fa mmu e raya gore re tshwanetse re leke gore solution re itsetse ko tlase gore re ska ra senya planete ya rona so e na le dintlha tse dintsi tse ding gore ga e thatse fela on the production on the technology e tla le research le gore ke eng se re ka se dirang botoka gore re the new innovations teknoloji e li mkore se yon, ari li men e a, ari se li men mm. ridiri se, di, inovasyon se, yon e kor mafasi ama w, ba idiri se, kyon e yon ritusyan, mokon e, e kon a, rinali, e yon yon water-scale mm. continent, so, kon a li botline, smat, ag, e, irrigation, e rin bon sa kor, ou san tuka kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, kon a, mme e itse cost down e itse cost ya gago ya production ko tlase by using less water and e the same result tsa mhm. gore o ka kgona go tlhogisa dijo go na le gore o senye metsi o senye eh, environment so e tlisa that kind of awareness ko go rona gore ke eng se re ka se dirang botoka mo diphologolong hmm. re fetsa go dila le malwetse a botlhakwana le molomo the basic tse e leng gore o ka re ne di sa tlhokomele thata e ne di le on the husbandry side mo e leng gore molemi ga a kgone go tlhaloganya go itse bolwetse ga bo simolola gore ke eng Hmm. so it's that kind of awareness A link or gore re to ka nako e ga e se tswelela re fitlhise um ko balemeng fela ke go tsena identification ya hmm. malwetse bo bontsinyana um o bo o bo alafa ka eng mo ntlheng e o buang ka yona eo wena mme branda ke go tsena ganong go na le balemirui ba rona ba e leng gore ba ko metseng e ko teng teng teng kwa um ebile ba bang setse le dingwaga di ile le ba fitlhelela yang a gona le mekgatlho e fitlheleng e le gore ka gongwe le ka re itshamaganyeng le bona ba kgone gore ba le fitlhelele gongwe le gongwe ko le leng teng le a e le gore gongwe dingwaga setse di ile fela gore le kgone go ungwelwa mo thekenolojing le thusana jang le balemirui ba ba ntseng jalo okay e re yanong ke arabe o ka re re boelela morago gore eh gore activity tsa ga brenda ba e leng gore o bereka le bone mm. mo industry keng um mo gae ke leloko la african farmers association of south africa mm-hmm. so ke molomo wa balemi mo e leng gore re lwela ditshwanelo tsa gore mmuso le batho ko ntle ba kgone go re thusa ba tlise di ba tlise di interventions tse di tshwanetseng mm. gore di tle di kgone go enable environment re kgone go trade re kgone go producer mm. re kgone le policy ka bo yone e be e le gore e a re include in the economic mainstream mm -hmm. and then you get ke yone e re bitsang apata mm. re nne le another level ya region ya rona e re bitsang sakau e leng gore south southern african agricultural uh, confederation of agricultural union ke yone e re buelelang as a regional block mm. e leng gore e affiliated to the continental body e bidiwang pan african farmers organization eh Pan African Farmers Organization in e Ali le about 54 eh in e Ali le presence o di di mo mo mo dinageng tse 54 tse e leng gore di bua le di-organization tsa balemi tse e leng gore di eh, eh, different farmers mm. organization mm, mm. e be re ya ko khutsanifatsi e leng wen farmers organization e leng gore ke mongwe wa the young farmers constituency ya wen farmers organization gymnasium what we do ke yone e go create awareness gore re dirang le balemi di-challenges tsa rona ke eng le ba e leng gore o nobile ka bone gore ba ko deep rural mm, areas mm. gore re starta at the ground level ha re starta at the national level when mm. organization like akasa re na le di-provincial re na le di re na le di-provincial re na le di-district eh, eh presence mo e leng gore ke rona ba e leng gore na le di-study group tse e leng gore di buisana le bone balemi re isa information e ko ka gore go lwana ntwa e ya ya ya ya ya ya ya go akarediwa mm. re tshwanetse re kopane ke so tse re tshwanetseng re ithute sone because le nna ga ke simolola ke simolotse ya le ke simolola mm. gore re tla kgona go um baakanya fifteen motho a ipelela gore a le sedikwa ke eh. pedi ga se thata go batla ya mm. ke yone e e leng gore di-organization tse tsa balemi di addressa selo seo gore re tlhaloganya um mm. eh, di-challenges tsa di-farmers a re simolole re bue ka lefoko le lengwe re itse molaetsa ko pusong gore ke ya mathata a rona re kopa re baakanye um go na le di-structural issues mm. go na le di-policy issues tse e leng gore ga re kopane re kgona gore re bue le nnitse gore re tlhoka go re le re sianisetse system e leng gore ga e re akaretse kgone go participate in the economic mainstream e tshware fela fo wena wena mme brenda tlhabane ke a bona gore e gore go gontsi thata wa itse re tla re tla ke gore tsatsi le lengwe re go biletse yona fela re tote yona fela le ka nako borwane ba kgone go letsa ba go botse dipotso o kgone go ba eh, tshedimosetso e maleba ka gore re go tlhoka thata re go tlhoka mo go maswe re lebogetse nako ke fela gore re pitlaganyeditswe ke nako o re amogele gape nako nakong ha re ra go kopatlhe re tle go nama maoto re bue le balemirui ba rona no ra leboga o re leboga fa le re gopotse mme ke tshwanetse ke rotloetsa ba ga rona gore re kopa mo agritech le tla go bona gore balemirui ba ba seng ba godile di-commercial farmers di-mega farmers and other international companies um technology ba e dirisang gore ba nne more successful keng ke yone the exposure ke yone the usage ya innovation technology le teng go fitlha le one um the scientist the science fraternity le the research fraternity mm-hmm. under roof a one mo e leng gore ro rotlhe re kopanya ditlhogo yaka o dile go butlwa dintlato pedi gase thata mm. ke yone mm. e e leng gore ke molaetsa e agritech e batlang go isa ko badimeng gore mhm. re ka se kgone ntwa re leng boi a re kopaneng eh re tle re khone go gola re tle re khone go tswella mm. re khone go itse le rona re computer jang le mm. mafatshe a mangwe re lebogetse nako ga go thata re tla go re tla go tlhoka mo nakong e tlang tlhola sentle tle lebogile re a leboga ke me brenda tlhabane moambassadara wa agritech ebile le leloko la eh, farmers kana world farmers organization ne re lebeletse eh, kganyeo ya agritech 2020 sa le ba simolotse mo letsatsing la mabane ba kopane ba bona gore ba akantshana jang go feleletsa ba kgona gore ba thusane gore technology e gorogile re tshela mo dinakong tse e leng gore ke yone ke yone ke yone ke yone yaanong ka fo lephateng leo la balemirui ba thusana jang mo ureng ya boraro tla bale